Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ry'ikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatanu itariki mirongo irindwi na zibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkurikije kugira umuntu ashike ibujumbura ubu biragoye cyane kugira uronke imodoka ari kuduganira umuzigo naho uyirose uyironka ku ibeyi ndende ugasanga igiciro kiraduga cyane
uyu ni murundi w'impunzi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere amakuru avugwa hirya no hino ikiza c'ingwara ya kolera kiramaze guhitana ubuzima bw'abarundi mirongo ine n'icenda bahungiye mu gihugu ca tanzania kuvaho intureka ya politiki itanguriye mu burundi ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi ejo ku munsi wa gatanu byaratangaje ko n'abanyatanzania babiri bishwe n'ico kiza ca kolera ingwara ya kolera gushika ubu imaze gufata abantu barenga ibihumbi bitatu mu ntara ya kangunga iri ku nkengera ikiyaga ca tanganyika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho imbabare mu gihugu ca mali vyatangaje ko abanyagihugu bashika ibihumbi mirongo itatu bahunze ingwano ibice bigacika mu ruraruko rw'ico gihugu ingwano iri mu buzima bwa misi yose mu gihugu ca mali cane cane mu ntara mu ruraruko rw'igihugu yamara ishyirahamwe mpuzamakungu riratewe amakenga n'ubwicanyi buherutse kwaduka mu bisagara bito bito biri mu micungararo y'igisagara gikomeye citwa timbuktu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku murundi kuri fm twumvikanira kuri ibice mirongo icenda na bine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na bitanu n'ibice bibiri inshuti ya bose kandi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku jwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu ayirobaza gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com inosa muhozi yari yaringutse imbere butungane yumvirijwe amasaha ashika ane aca aratahuka akaba atakindi kiringo yahawe cyo gusubira kurenguka yabajijwe kujanye n'ijambo general niyo mbare yashikirije igihe yamenyesha ko yasenyuye ubutegetsi umugenzi wacu Desire Atunyimana niwe yaduteguriye iyi nkuru nyuma y'amasaha hafi ane ariko arumvirizwa n'icariho c'umushikiriza amanza mukuru wa Republika Inosa Muhoza arongoye radio televiziyo Renaissance niho yasohoka aho yamenyesheje ko yabajijwe ku catumye radio na televiziyo arongoye zishikiriza ijambo ya General Godefroy Niyombari umunsi yamenyesha ko yatembagaje ubutegetsi ugiye kuraba usanga cyane cyane bashaka kumenya ririya jambo ryashikirijwe na General Niyombari igituma twarishikirije aho niho byari bihishimikiye cyane cyane ko igituma twaba twararishikirije twe twasiguye ko twarishikirije kuko ari wo mwuga wacu ari kurondera amakuru tukayashikiriza nivyo cyane cyane niho byahagarariye ku kibazo c'uko atabwo bafise aravye biriko birashikira abamenyesha makuru Inosa Muhoza amenyesha ko ata muntu ari mu Burundi muri kino gihe yobura ubwoba umuntu ari muri iki gihugu adafise ubwoba ku buzima no ku mutekano wiwe sinzi uwo ari wo sinzi uwo ari we kuko twese turabona ibiriko biraba ko ari ibintu bidatomoye biteye amakenga ariko ndi nk'abandi barundi bose nta si ntabwo bafise burengeye bw'abandi bafise nibaze ko arabufise kundusha muri ariya makartier hamwe havuga mitrayeuse iminsi yose mutaga no mw'ijoro bo bongira bafise ubwoba mbere kundusha mugabo nta kundi yatubwira tuzoteba dusubire tuba abantu nk'uko twari dusanzwe turi abantu muri frank kaze umwe mu bamenyesha amakuru bo mu burundi yari yishikiye aho inosa muhozi yumviririjwe abona ko iryo renguka ry'uwo muyobozi wa radio televiziyo renaissance ari iterabwoba ku bamenyesha amakuru nibaza yuko kubona bariko barengutsa uh, abatwara ibinyamakuru ibinyamakuru hamwe uh, abo, abo batwara ibinyamakuru hamwe n'abamenyesha amakuru nyene uh, nibaza yuko ari mu ntumbero yo kuvuga bati abo bantu bariko baraturega batuvuga bavuga yuko twebwe ari twe turabicanyi ari twe nkozi z'ikibi ari twe twabaturira amaradiyo ari twe turiko turabatoteza kugira ngo babatere ubwo ubwoba ntihagire aho bashikiriza eh, ibyo bariko baravuga bati reka tubanumishe eh, iri terabwoba ryotuma banuma ataco basubira kuvuga canke gusubira gusaba nibaza yuko ivyo vyoba biri mu ntumbero yuko bahoza eh, burundu abanye- abamenyeshamakuru mwamenya ko abayobozi b'ayandi maradiyo yigenga nka bonesha fm isanganiro na rpa batashoboye kuza gushikira mugenzi wabo kuko bose bahunze uwashoboye kuhashika akaba ari uwarema fm desire atunyimana bujumbura ijwi rya amerika inyuma yaho u- ko kumvirizwa kurangiriye eh, Desire Hatunyimana akorera iradiyo ijwi rya Amerika i Bujumbura yaganiriye na mugenzi wacu Etienne Karekezi tubatega amatwi
Eh, aho ndi eh, ni mu gisagara ibintu bimeze neza abantu bariko baratembera muri kano kanya ariko ibintu byo mu burundi bihinduka mu munota mutoya murashobora kuba muri ahantu hatekanye mugabo mu musegonda mukazibona ibintu birahindutse ariko aho mperereye muri kano kanya abantu bariko bararengana imidogo iriko irarengana eh, mugabo nta wosya bwose nk'uko abarundi babivuga kuko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo gikomeye cyane rwose ngaha mu burundi ikibazo gituma ibintu bitari bike byononekara kandi abantu benshi ubunya basa n'abamaze eh, kugira ubwoba bwinshi kubera ata muntu akirangura amabanga yiwe nk'uko abyipfuza biturutse kuri uwo mutekano muke uyu munsi ni kuwa gatanu desire kuba twumva bari ahandi mu zindi ntara cyangwa se no mu nkengero z'uburundi ubaho mu- mu gisagara hagati watubwira ko akazi kakozwe ntikakozwe aho ngaho uri ha- imyigaragambyo yabaye biragaragara ko hari yabaye
Eh, imyigaragambyo yabaye nta na hamwe hataba im- imyerekano mu makomine ikunda kuberamwo yabaye eh, muri musaga niho bitagenze nk'uko byahora nko kubera ntibayitabye nk'uko byahora ariko mu yandi makartie yabaye mu yandi makartie yabaye kandi barayitabira mbere ku bwinshi nko muri nyakabiga na ngagara bitabye ari benshi imyerekano rero mu burundi urabona yuko ari ikintu kitagiye guhagarara ariko nk'uko pacifique ni nahazwe umwe mu bayiteguye yatwakuye yabitubwiye yamenyesheje ko ku munsi wa gatandatu wo ku munsi w'imana atamyigaragambyo izoba bika- bikerekana rero yuko abantu benshi baca biruhutsa kuko umwe wese ashobora guca agenda iyo yifuza atangorane agashika muri ya makartie eh, amakomine akunze kuberamwo iyo myiyerekano atabwoba n'ibintu bigakorwa atabwoba ugasanga mbere n'amaduka yose aruguruye ariko ugiye kuraba n'ubunya n'aho abantu bugurura bugura bafite ubwoba kubera ibibazo yuko hashobora kuba ingorane z'ibyo ugasanga barinjiye ibintu by'abantu bakabisahura eh, ariko eh, nicyo gituma rero abantu benshi usanga n'aho bacuruza ugasanga bafise ubwoba n'aho bakora icyo ari cyo cyose ugasanga bafise ubwoba bigatuma rero eh, bagira eh, umutima wama uhagaze ugasanga ibintu byose rero bitabikora eh, mu kazi yazo ata kintu kiriko kiragenda neza mugabo nko ku- mu- nko ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana nk'uko bavuze ko atamyerekana izoba eh, nk'aho abantu baca biruhuta bakavuga bati ndashobora gushika iyo nifuza yose hose ugasanga n'abantu bagiye kuramutsa nk'ababa mu nyakabiga mu- mu ngagara ku musaga bwa kibitoke umuntu akagenda azi ko atarakimwe yinona ukomoje ku ngingo abantu benshi bakomeje kwibazaho hirya no hino uti ibintu bihinduka buri segonda ndibuka ko ejo twavugaga ko hari imyigaragambyo niba nibuka neza eh, ni mu ngagara ngira ngo cyangwa se mu- ku musaga ariko havuga kandi n'uko perezida cyangwa nkuru nziza cyangwa se abayobozi b'ishyaka rya cndd fdd bari bagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza uyu munsi hari ibikorwa byo kwiyamamaza byaba byabaye aho i bujumbura
ego igihe nari kuri parike nkuru ya repubulika turindiriye urubanza aho umuhozi inosa rongwera dr bisoro nesasi ariko arumvirizwa nabonye imodokari y'umugambwe w'abadasigana iprona irimwo eh, vya bi- vyuma bijana amajwi kure ivyo bita bas bigenda biravuga umu- am- porogaramu y'umugambwe iprona bagenda baravuga eh, ivyo bariko barakora muri ino minsi iyo myiyerekano iyo myiyamamazo iraba iraba ariko nayo nyene mu gisagara cya bujumbura ntiriko iraba nk'uko byahora kuko nabo nyene ntibashobora kugenda mu makartie atandukanye nk'uko nayo bamenyesheje ejo kwijabe baratewe amabuye haravuga amasasu- amasasu muri porona bari bagiye mbere harimo n'ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu baraheba barasubira inyuma batagiye mu- muri iyo myiyere- batagiye muri ko kwiyamamaza kwabo nabyo nyene murumva ko biriko biragenda nabi naho bavuga ngo bariyamamaza eh, mu gisagara cya bujumbura uwo bavuga ko biyamamaza neza iyo bariko barabesha kurusha kuko nk'uno munsi no mu ngagara yaje yavuze ko umugambi sende defide havuga ndakwiyamamaza haraba imyerekano mu gitondo haca basubirayo n'iyindi inyuma ya saa sita kugira barabe koko abo bantu ko batoza kwiyamamaza mu komine yabo kuko bamwe bavuga bati ni ugusomborota abantu kujya kugira kujya kwiyamamaza abandi nabo bari ko barabura abandi abari ko barabura abantu babo bapfira mu myerekano bakavuga ati ni nko kuba kubakindaga kuvuga ati yongeye kwiyamamaza abandi nabo bari mu myerekano akaba ari ibintu rero abantu benshi batatahura ukuntu hapfira abantu abandi bagahita baza kubyinira aho hantu hapfiriye abantu ni nacyo gituma rero abari mu myerekano babonye abantu bajya kwiyamamaza badashobora no kubumva na gatoya ahubwo baca batana mu mitwe ahubwo twari twumvise ko uyu munsi perezida Pierre Nkurunziza agomba kujya kwiyamamaza mu ntara ya ngozi ku ivuko byashobotse ni amakuru twumvise ko nzi ko afite ishingiro ibyo bintu byabaye ntibyabaye byagenze bite
kuvuga ko byabaye turi bujumbura biragoye etiyene kuko ingozi ni ibirometero birenga ijana ariko icyo nzi gusa ni uko bashatse kwiyamamaza mu ntara ya ngozi nta ngorane ziriyo nta myerekano y'iki irahabera hagati mu gihugu ugiye kuraba haratekanye nicyo gituma bashatse kujya kwiyamamaza biroroshe ahubwo nicyo nacyo gituma bera abanyamiryango bavuga bati abitoje muri bujumbura bavuga bati amatora biba gute twebwe tudashobora kwiyamamaza mugabo hagati mu gihugu bariko barakora icyo gikorwa ukuri kwamye bakavuga ko ari ikintu kigoye cyane ko biba yagiye kwiyamamaza ingozi nta itangaza na kimwe coba kirimo kuko ingozi nihavuka kandi nta myerekano ihari abantu baratembera ukuri kwamye mugabo gusa ikintu kibashikira ni inkurikizi gusa ziriko zirabera bujumbura kuko igisagara cya bujumbura nico mu bisanzwe gitunze nk'igihugu cyose abantu bose ariho basumira abantu bose bakora ibintu bikomakomeye niho hari n'ubuzi bwinshi bwa leta niho bukorera barashikirwa n'ibibera mu gisagara kubera imyerekano mugabo kwiyamamaza ho nibaza yuko hagati mu gihugu atantambamye ihari kiretse intara zimwe zimwe ziriko zirabera imyerekano nk'intara za mwaro za bujumbura rirare aho hamaze gutangura imyerekano n'ahandi hoho nibaza ko kwiyamamaza ata kibazo gihari desire mbere y'uko nkurekura gato nawe ukaruhuka maze kuvugana mu kanya gashize ariko ni inkuru tugejejeho umunyamakuru wacu mushya jean bosco ndarurenze mu ntara ya kirundo atubwira ko kubona ibiribwa n'ibicuruzwa bitoroshye kubera ko gukura ibintu i bujumbura bisigaye bigoranye kandi ko niyo bigeze mu kirundo birahenze cyane ko ngo hari abantu benshi bagombye kuba bafata ibyo biribwa ariko ko bahunze ibujumbura kubona ibiribwa n'ibindi bicuruzwa ni ibintu byoroshye watubwiraho iki
ni ibintu bigoye cyane etiyene kuko ibujumbura amakaritsiye amakomine menshi atandukanye ubuzima busa n'ubwahagaze kubera nta kimwe gikorwa abantu bose bugaraniye mu nzu hakavuga n'amasasu menshi agatuma n'uwagomba gusohoka bidakunda ko asohoka amasoko asa nk'ayugaye isoko yo mu ngara ntirema isoko yo mu ijabe ntirema isoko zo mu nyakabiga ntizirema murumva yuko kuronka ibifungwa bigoye nk'ubuntu kubwira yuko ku munsi w'ejo wa gatandatu no ku munsi w'imana kuko habaye bavuze ko atamyerekana izoba bayiteguye uca usanga ku masoko yose abantu bari ko barahindana bafite udufaranga bafise bagenda gusuma kugira bagire icyo bita stoke mu gifaransa bakagira ibintu bakabishyira hamwe bakabibika kugira barabe ko indwi yohera bafise ibyo bashobora gufungura ariko naho nyine kubera biba bironderwa n'abantu benshi kandi mu mwanya umwe uca usanga bizinze cyane ugasanga rero ushobora kuronka ikintu umuntu agura ni ikintu kitoroshe na gatoya ni ibintu bigoye cyane rwose mu burundi muri kino gihe ubuzima ntibworoshe kubera umuntu ntaronka icyo yifuza cyangwa bakironke ku mwanya akifuriza ko kandi bivanye n'uburyo bwiwe
desire hatungimana turagushimiye uko biri kose kubona amakuru ntabwo byoroshye ariko umunsi ku wundi ubwo na hejuru rero mu gitondo cyangwa ejo ku manywa uduha amakuru y'uko yifashaho mu burundi
ingaruka mbi z'imyerekano iriko ibera ibujumbura ziribonekeza mu gihugu hagati nko mu ntara kirundo ibicuruzwa biva mu gisara ca bujumbura biboneka bigoranye bihashitse naho ibiciro bikaduzwa abacuruza bavuga ko bakora bahomba kuko abahora babashorera benshi bahunze abasigaye nabo ngo ntibashobora guhangana n'ivyo biciro ni inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Jean Bosco uwo mudandaza wo mu isoko nkuru ya kirundo asanzwe arangura ibicuruzwa mu gisagara ca bujumbura avuga ko bitaborohera gukura ibidandazwa i bujumbura kubera imyiyerekano ngo urugendo rurabazimba bigatuma ibiciro babiduza kugira umuntu ashika i bujumbura ubu biragoye cyane kugira uronke imodoka ari kuduganira umuzigo naho uyirose uyironka ku ibeyi ndende ugasanga igiciro kiraduga cyane ushitse ngaha waharura ibintu bya bya taransiporo ugasanga birazimbye cyane nicyo gituma n'ibiciro bica biduga kubera ata n'umutekano hari ukwiriye itomati yahora tuyishikanye ngaha mu kirundo tuyiranguza mu ma taransisenke mire ni ukuvuga ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amarundi ubigeze ku mirongo ine na bibiri by'amarundi amavuta y'amamesi kiro cavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu bigeze ku gihumbi n'amajana umunani ivyo bashoboye gushikana ngo bisohoka nabi nabi imvo ngo bahora babashorera bahunze ari benshi abasigaye nabo ngo nta bushobozi bafise bwo guhangana n'ibiciro vyaduze ubu ntitukironka abantu bagura cyane kubera mwino ntara abantu barahunze cyane bagura buke buke n'utuzanye si cyane ntibabigura cyane ku munyagihugu muto muto aje kugura nk'ikiro agasanga cyaraduze ko amahera amajana atatu ibimuryohera cyane naco usanga agiye atashimishijwe noel ndayiragije umunyabigega mu ishirahamwe sojemakir rikorera mu isoko nkuru ya kirundo aravyemeza akavuga ko imiryango myinshi y'isoko yugaye kubera ko bene yo bahunze ngo bakaba bamaze guhomba imiliyoni z'ababa mirongo ibiri batabona aho zizova abantu benshi barahunze rwose gusa amazu menshi ngaha nka bibiri bya bitatu by'amazu yose arugaye ntibariko baradandaza nta mafaranga bashobora kuduha kuko ntibariko baradandaza hafi miliyoni mirongo ibiri nizo abadandaza bo mu isoko bafise amazu baheranye kuko bategezwa kuriha ukwezi kwezi ibihumbi icumi icumi ku nzu bararahiye no gusubira no kuriha bose barugaye wagenda kumwishyuza amafaranga aca kubarira ngo nzoba ndariha impora ibonetse amatora ngo aheze urumva turarindiriye kiretse mu isoko nkuru ya kirundo ibidandazwa nk'amayite y'amatelefone yo mu ishyirahamwe rero byaradugijwe gushika ku bice cumi ku ijana ikinyobwa ca primusi kiva mu ishyirahamwe brarudi congekwa ko amafaranga ijana inkomoko wakaba ari imyiyerekano itorohereza ababikura ibijumbura kubishikana mu gisagara ca kirundo kiri ku birometero birenga amajana abiri uvuye ku mugwa mukuru w'uburundi mu kirundo jean bosco ndarurinze ku bw'ijwi rya amerika
abakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
abashikiranganji bo muri afurika yo mu bihugu byo mu buseruko baragendeye impunzi z'abarundi mu makampi mu ikampi yitwa mahama maze izo mpunzi ziraheza zirashikiriza ibibazo zifise cyane cyane zikaba zisaba ko zo kwimurirwa mu bindi bihugu ivyo bikaba biva ku bibazo izo mpunzi zifise birimwo ibibazo by'ibifungurwa eka amazi hamwe n'ibindi nk'uko mugenzi wacu Eric bavuga ubusa bagira ubusa abitubwira Eric kwinjira mu nkambi z'agateganyo zakira impunzi z'abarundi uhita ukubitana na bino ibibazo by'ubuhunzi byiganjemo iby'inzara ibikoresho bidahagije n'ibindi bavuga ko kubajyana mu nkambi yabugenewe imahama mu karere ka kirehe byagabanuka igihabanye n'ibyifuzo by'abasohorera mu nkambi z'agateganyo na kirehe bararira yo kwarika ugikandagiza ibirenge mahama usohorezwa umurundo w'ibibazo mu masaha ya saa tatu za mu gitondo twasanze ku migezi yose inkomati ica ibintu bose bararwanira amazi
amazi biragaragara ko ashobora kuba ari ikibazo umurongo w'abantu benshi babuze amazi yo kuvoma ni make make muraho neza amakuru ni meza gahoro gute uko turi mu nkambi tubura amazi mubura amazi ubu waje hano ryari cumi na zibiri waje hano saa kumi n'ebyiri
mwaje saa cyenda z'ijoro
amazi aratugora kubera nyine turaza mu ijoro tugasanga batonze ari benshi cyane cyane tugasanga yakamye tukaguma ngaha dushyitse ngaha naho abantu b'isuku baca baza ari benshi ngo abandi bakore ubuyi tukabura amazi abana bakicwa n'inzara tugataha nka saa sita kandi twaje nka saa cyenda y'ijoro uretse ibibazo by'amazi inzara nayo ngo iravuza ubuhuha aba twakubitanye nabo bavuye gufata amafunguro bijujutira bikomeye agace k'agafuka karimo ifu y'igikoma ibiro cumi na bitanu ku bantu mirongo ine mu gihe cy'ukwezi nk'uko babyiyamirizaga rero abo tuntu ukuntu tungana ngo ibiro- ibiro cumi na bitandatu ku bantu mirongo ine dufate turantu b'imiryango imiryango ine ine ku bantu abantu cumi rero murabe ibi- murabe ukuntu tungana tutugabura gute tuzomara uku ku kwezi none Twa- twagira ngo tugende twiture ku bazungu turabe ko twababaza turondere n'umuntu atuvuga iki- atuvuga ko twe- ko nta gi- nta gifaransa tuzi cyangwa icyongereza twarondera umuntu atuvuga tubaze abazungu twumve yuko injya bariko baraduha yuko ari zi- zijanye n'amategeko nirusanze n'amategeko turatora nta kibazo abantu mirongo ine ngaha ibiro cumi na bibiri abantu mirongo ine Tukugabana cumi na bibiri nakuntu tubigabura ntabwo dushaka ngaha twobiheba ntacyo dutumare n'inzara washaka itwice ntakitumare kuko iki- n'ikiro kimwe nta kirimo ku bantu kubera ibibazo by'inzara byigaragaza mu nkambi ya mahama icumbikiye impunzi z'abarundi ubu ngo hari abamaze gufata ibyemezo bisharira binatwara ubuzima bwabo hari abantu babaye mu buryo butandukanye hari abantu twashyitse bamaze kwiyahura kubera inzara baka- bakiyumvira gusubira mu gihugu baje bavamo kubera inzara ngo byagenze bite nawe agiye kwiyahura kubera arifise umuryango w'abana bashaka kumupfana acagenda kwiyahura murifuza ko babapakira bakabasubiza iwanyu Eh, tukaza kuguyo ngiyo ibyo bintu uko bitandukanye n'ibibazo mwahunze naho twahungiye naho dufite ibibazo mu byifuzo izi mpunzi z'abarundi zagejeje kuba minisitiri w'umuryango uhuza ibihugu bya afurika y'iburasirazuba ubwo babasuraga bareba iby'imibereho yabo bavuze ko ibibazo bafite byakoroha igihe byashoboka ko hagira ibindi bihugu bibakira n'ibyifuzo n'ubusanzwe bari babwiye ijwi rya amerika hari ahandi nk'ikindi gihugu cyoshobora kutwakira ubu dukura ngaha bakatujyana kuko ubuzima tubayeho ngaha ntabwo ari bwiza cyane twavuye hariya duhunze amasasu ibintu bikomeye cyane ariko inzara nayo iraje itubabaza cyane burundi ntawifuza gusubirayo ahubwo yotera ajya gufata imisozi mu kindi gihugu mu burundi ntawosubirayo kuri urwo ruzinduko mu nkambi ya mahama bareba ubuzima bw'impunzi z'abarundi zibayemo bababwiye ko bagiye gukora raporo ibumbatiye ibyo bibazo byose ikazashyikirizwa abakuru b'ibihugu mu nama itaha kuri madame valentine rugwabiza minisitiri muri east african community avuga ko ikibazo cy'ubuhunzi bw'abarundi kidahangayikishije uburundi gusa ikibangamiye umutekano w'abarundi kiratubabaza mu muryango w'iburasirazuba hose ntabwo kibabaza abarundi gusa kiratubabaza twese twebwe ubwacu ikitugenza ni ukureba uko mumeze kuganira namwe noneho tugatanga raporo turi n'umwe ameze tugatanga raporo ku badutumye noneho tuzakomeza kubagezaho ibyo ibyemezo bazafata Mm, murakoze
biteganijwe ko ibyo abo bategetsi bo mu muryango uhuza ibihugu bya afurika y'iburasirazuba babona muri izo nkambi z'abarundi aho bari hose bizashyikirizwa abakuru b'ibihugu bahuriye kuri uwo muryango bakagira icyo babikoraho kuri ubu inkambi ya mahama mu karere ka kirehe hafi y'umupaka w'u rwanda na tanzaniya icumbikiye impunzi z'abarundi zikabakaba ibihumbi makumyabiri na bine zatangiye kugera mu rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka eric bagira ubusa ijwi rya amerika mu nkambi ya mahama mu mpunzi z'abarundi
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
imanza zose zijanye n'amatungo zaciriwe mu masentare gacaca zararangijwe nk'uko byasiguwe no mu bushikiranganji ajejwe ubutungane mu rwanda iyi ni inkuru ya mugezi wacu asumuta kabonye mu myiherero inyuranye yakozwe n'abayobozi bakuru b'u rwanda ikibazo cyo kurangiza imanza zaciwe mu nkiko gacaca cyagiye gifata umwanya munini mu bibazo byabazwaga abayobozi yaba perezida wa repubulika na minisitiri w'intebe bose batanze amabwiriza ko iki kibazo kigomba kurangirana n'uyu mwaka bimwe mu bibazo byerekanwe n'abayobozi bari mu nama i kigali kuri wa gatanu inama yigaga uburyo bunoze bwo kurangiza iki kibazo cy'imanza z'imitungo zaciwe mu nkiko gacaca ariko kugeza ubu abayangije bamwe bakaba batayishyura ikibazo cy'abaturage b'abakene bangije imitungo ariko kubona ubwishyu bikaba bikigoranye cyakunze kuza nk'ihurizo hagati y'abavuga ko nta bwishyu babona n'abangirijwe imitungo nabo bifuza ko basubizwa ibyabo iki kibazo ngo cyaba kigiye kubonerwa umuti kuko abishyuzwa mu nkiko gacaca badafite ubushobozi ngo baba bagiye kujya bakora imirimo nsimburagifungo ifitiye igihugu akamaro uyu ni madamu yankuri jodeta umukozi muri minisiteri y'ubutabera itegeko twari dusanzwe rufite dufite ni iteka rya perezida rigenga imikorere ya tije ryari rijyanye na ya tije yakorwaga ari igihano nsimburagifungo cyane cyane ku bakoze icyaha cya jenoside ubu rero iryo teka ririho riranozwa ririho riravugururwa kugira ngo hashyirwemo n'uburyo bariya bantu badafite ubwishyu bajya bakora imirimo hanyuma umusaruro uvuye mu byo bakoze ukaba wagera ku bo bagomba kwishyura abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri nibo bategetswe kwishyura imitungo yangijwe mu gihe cya jenoside hafi mirongo cyenda ku ijana bangije imitungo barangije kuyishyura abasigaye nibo basabwa kuyishyura mbere y'uko uyu mwaka ushira gusa abayobozi bari mu nama i kigali bagaragaje zimwe mu ngorane ziboneka mu irangizwa ry'izi manza izigaragara cyane zagarutsweho ni uko impapuro z'irangizarubanza zidafitwe n'ababuranyi bose ikindi ni abantu bagiye bangiza imitungo bakaba baravuye mu gihugu ndetse n'abasabwa kwishyura imitungo ariko bakavuga ko imanza zabo bifuza ko zasubirwamo minisiteri y'ubutabera ifatanyije na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakaba bashyizeho icyumweru kizita kuri ibi bibazo kizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha ikigamijwe ari ukubanza guhuza abaturage ngo bishyurane ku neza hatagiyeho ingufu zo guteza cyamunara asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tusubire kandi kubatera akamo kabasaba ko mwoturungikira nimero zanyu za telefone kugira ngo tuze turabatelefona abashaka bose kugira icyo bashikirije muri iyi radiyo yacu iradiyo yanyu mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije twabwiye ko ikiza c'indwara ya kolera kimaze guhitana ubuzima bw'abarundi mirongo ibiri n'icenda bahungiye mu gihugu ca Tanzania kuvaho intureka ya politike itanguriye mu Burundi ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi ejo ku munsi wa gatanu byaratangaje ko n'abanyatanzania babiri bishwe n'ico kiza ca kolera indwara ya kolera gushika ubu imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitatu mu ntara ya kangunga iri ku nkengera ikiyaga tanganyika inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twategura umunsi bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na arimasi fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije mugire ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.